Radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyowe akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeff mutagoma amatora y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika ashigaje iminsi ibiri irengaho amasaha impunzi z'abarundi ziri muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari icyo zisaba uzayatsinda nifuza ko umuperezida azotorwa kuri wa kabiri yoba umuperezida abona ko ibihugu byose bikeneye kubaho mu buzima bwiza ni ukuri ni ukuri turamwinginze ko zari budufashe akagabanya intambara ngaho muri kongo agaterera nk'abantu bashobora kuducungerera kubera twe ngaho muri kongo duhangayitse kubw'intambara aba ni bamwe mu barundi bahuje bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati aho kamala harris uhagarariye ishyaka ry'abademokarate mu matora na donald trump umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani bahanganye kuri uyu wa gatandatu barerekeza muri leta ya north carolina imwe mu zihatanirwa cyane inzego z'umutekano muri libani ziravuga ko abasirikare bakekwa kuba ari aba israeli barwanira mu mazi bageze mu mujyi wa baltrum wo mu majyaruguru y'igihugu bakahashimuta umuntu naho muri nigeria ubushinjacyaha bwarize abantu mirongo irindwi na batandatu barimo abana mirongo itatu bubashinja icyaha cy'ubugambanyi no gushishikariza igisirikare guhirika ubutegetsi amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere kuhavugwa hirya no hino ku isi kamala harris uhagarariye ishyaka ry'abademokarate mu matora ya perezida wa amerika ateganijwe tariki eshanu ku kwezi na donald trump umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani bahanganye kuri wa gatandatu barerekeza muri leta ya north carolina mu gihe hasigaye iminsi ibiri irengaho amasaha ngo umunsi nyirizina w'amatora ugere iyi leta ni imwe mu zisibaniro aho amajwi yazo ashobora kwegukanwa n'umukandida uwo ari we wese uraba ari umunsi wa kane wikurikiranya visi perezida kamala harris na donald trump bahuriye muri leta imwe kwiyamamaza ibi bigaragaza uruhare rukomeye leta indwi z'isibaniro zifite mu kugenuzegukana umwanya wa perezida hagati y'abakandida bombi ikusanyabitekerezo rikorwa kuri aya matora kugeza ubu ryerekana ko abakandida bombi bafite umubare w'amajwi wegeranye cyane abaturage barenga miliyoni mirongo irindwi nibo bamaze gutora nk'uko bitangazwa n'ubushakashatsi bukorwa muri kaminuza ya florida kuri aya matora uyu mubare uri munsi y'uwabari bamaze gutora nk'iki gihe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ariko nanone urerekana ko abantu bashishikajwe no kwitabira aya matora uyu wa gatandatu kandi niwo munsi wa nyuma wagenwe w'abashaka gutora kare muri leta ya north carolina aho abagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana inani bamaze gutora muri iki gihe uburengerazuba bw'iyo leta bukizanzamuka nyuma ya serwakira helen yibasiye iyo leta nyine
washington ijwi rya amerika ingabo bikekwa ko ari iza israel zirwanyira mu mazi zageze mu mujyi wo mu majyaruguru ya liban wa baltrun uri ku nkengero z'inyanja ya mediterane mu gitondo cyo kuwa gatandatu zihafata umuntu umwe nk'uko byemezwa n'inzego z'umutekano andi makuru yemeje ko uwo muntu yafashwe koko ariko nyiri kuyatanga ntiyavuze uwamufashe yaba ubutegetsi bwo muri libani cyangwa ubwo muri israel nta n'umwe wemeje ayo makuru umunyamakuru ubogamiye ku ruhande rwa hezbollah hassan ilaik yanditse ku rubuga rwa x ko itsinda rinini ry'abasirikare ba israel ryageze muri uwo mujyi yavuze ko bafashe bunyaga umugabo mbere yo kuhava mu mato yihuta yashyize hanze amashusho ya videwo afatwa na za kamera zo ku mihanda yerekana abasirikare babiri bari mu muhanda bafashe umuntu wa gatatu minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri liban ali hamiye hari n'abahagarariye hezbollah muri guverinoma ya liban yavuze ko ibyo mu mashusho ya videwo yerekana byabayeho koko ariko ntiyagira ibirenze ibyo atangaza muri nigeria ubushinjacyaha bwarize abantu mirongo irindwi na batandatu barimo abana mirongo itatu bubashinja icyaha cy'ubugambanyi no gushishikariza igisirikare guhirika ubutegetsi ni nyuma y'uko bagize uruhare mu myigaragambyo ikomeye yabaye mu kwezi kwa munani yamagana izamba ry'ubukungu muri icyo gihugu icyo gihe abantu bigaragambirije mu mijyi ya abuja lagos n'iyindi itandukanye mu gihugu bagamije kwerekana ko batishimiye amavugurura mu rwego rw'ubukungu yatumye ifaranga ryo muri icyo gihugu rita agaciro ubukene burushaho kwibasira abanyanigeriya perezida bola tinubu w'icyo gihugu yavuze ko abo baregwa bagomba gukurikiranwa mu rukiko kugira ngo umutekano w'igihugu udahungabana umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wavuze ko abantu bagera kuri cumi na batatu baguye muri iyo myigaragambyo undi muryango uharanira uburenganzira bwa muntu wavuze ko abatarakweza imyaka y'ubukure nabo batawe muri yombi bafatiwe muri iyo myigaragambyo bakaba bari bafunzwe na polisi ya nigeria kuva mu kwezi kwa munani umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yamaganye ibitero umutwe w'abarwanyi ba rapid support forces ugaba ku basivili muri sudan mu gihe ubwongereza buvuga ko buzasaba inama ya onu ishinzwe amahoro n'umutekano ku isi gufata imyanzuro kuri iyi ntambara imaze amezi cumi n'umunani iyo ntambara yatangiye mu kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hagati y'ingabo za leta ya sudani n'umutwe wa rapid support forces wayigometseho mbere y'uko ubutegetsi bwo muri icyo gihugu busubizwa mu maboko y'abasivili kugeza ubu iyi ntambara iza ku isonga ku isi mu zimaze gukura mu byabo umubare munini w'abaturage iyi ntambara yatumye imvururu zishingiye ku moko ziyongera ahanini ziterwa n'abarwanyi ba rsf impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zivuga ko mu kwezi gushize abo muri uyu mutwe bahitanye abantu ijana na makumyabiri na bane mu mudugudu wo muri leta ya elgezira abo muri uyu mutwe barabihakana bakavuga ko byakozwe n'abawigometseho mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudusange no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo com mukurikire aya makuru ku mbuga zacu mpuzambaga facebook instagram youtube na x mudusanga kuri radiyo yacu viwe mu kanya ni mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bitekerezo bya bamwe mu Barundi bahungiye mu ntara ya Kivu y'Epfo basaba uzatsinda amatora ya perezida wa Amerika kuzafasha mu kubonera umuti ikibazo cy'intambara muri icyo gihugu no kongera umubare w'abahabwa ubuhungiro muri Amerika ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo twe tusaba ko uyu muperezida mushasha agiye kubaho muri Amerika atufashe ng'impunzi z'abarundi turi muri Kongo cya mbere tumusaba ko yo tugiye ikigongwe atukuye mu mashitingi na twewe twinjire mu mabati ng'izindi mpunzi kubera hagiye umwansi yo kuhondera akaca kutora vuba bakadomeka inzu yo kabuhiriye mu nzu twewe ikindi kintu twifuza ko uwo muperezida mushasha yogerageza akungura inzugi akatukuraha tukaja muri amerika tumusange eyo ari kubera aha nda mutekano tufise hari abantu ngaha bahunze nga- nga- nga jewe sinofa nsubiye mu burundi nifuza ko eh, umuperezida azotorwa ku- kuri wa kabiri yoba umuperezida abona ko ibihugu byose bikeneye kubaho mu buzima bwiza kubera ko intambara iyo ziri ko ziraba mu gihugu runaka bituma hari ibindi bihugu bikenye bica bishin- bisinzikara cyane ku bw'inzara ku- n'ibindi bindi bi- biza bi- bisongera isibe notanga nk'akarorero nk'iyi ntambara iheruka muri Ukraine yarashize igi- igikomere kinini nk'akarorero ku Burundi Uburundi busanzwe ari igihugu gikenye naho ababurongoye badakunda kwemera ko gikenye twebwe iyo muperezida yinjiye kuko yoba ari umushasha wo muri amerika ni ukuri ni ukuri turamwinginze ko zari budufashe akagabanya intambara ngaha muri kongo agaterera nk'abantu bashobora kuducungera kubera twe ngaha muri kongo duhangayitse kubw'intambara bashobora kuba wagenda no mu- inyuma y'inkambi ukaca usanga uhuye n'ingorane batakwishe baragucunaguza bagakora bya furambi uri umukenyezi uri umuntu w'umugabo nawe ntibatinya kukwica barakwica tukaba tumaze kubura abantu benshi mu gihugu cya kongo bwicishe ku bintu by'imbugita amacumu icyo nifuza kuri perezida azotorwa ku wa kabiri muri amerika ni uko mbona yuko bobanza bakaduha ubwigenge muri ibihugu byacu byo muri afurika tukareka gukandamizwa na biriya bihugu by'iburayi Eh, hanyuma ibihugu bikagira ubwigenge Eh, hanyuma ibihugu navyo bikenye bigafashwa intambara zigahagarara bakaraba ingene bozihagarika badahagara badahega- bada- hengamiye ku ruhande rumwe canke ku rundi bagacisaho kuri kuri hanyuma nimba ari abarenganizwe bakabasira ku musitari hanyuma ibintu bikaza mu buryo abantu tukareka kuguma turi mu njyana natwe bwe turi impunzi hari imfashanyo nyinshi tutakironka natwe bw'abamama hari twari twamenye tukaronka agasabuni tukaronka amakotegise tukaronka amacupi ariko ubu ibyo bintu byarahagaze kandi bivana n'iki n'ubutunzi buke nabyo nyene kabisa ba- mu- uzotorwa nyimba hazotorwa umumama kamara arise nawe ari uturabire kabisa nawe ni umumama aze kwita ku bamama ni donald trump nawe afise mama wiwe nabyawe n'abamama kandi afise umumama muhira bose n'ukuri bazobyiteho baturabire ndifuza perezida z'abatorwa muri amerika azogira icyo bafashije mu gihugu cy'u burundi kuko mu burundi mu bisanzwe ntabwo hari umutekano ukwiye kandi n'ibintu bijyanye n'ubukene barabivuga ko butahari mugabo twebwe abanyagihugu turabona ko ubukene buhari kandi abenshi tuba bigatuma tuguma tugenda gupagasa mu bindi bihugu bitandukanye no kugihunga bivanye n'ukuntu atamwidegemvye umunyagihugu wese ashobora kuhagirira bivanye n'ipo- n'ibya- n'ibijanye n'ibya politike ku cyo twifuza kuri uyu perezida azotorwa ku munsi wa kabiri turifuza ko yatanga imfashanyo nyinshi muri afurika kuko uburundi twarahunze kubera inzara ama- n'amafaranga igihugu cya amerika cyahereza uburundi akiyongera cyane kugira ngo natwe turondere ukuntu tubaho kubera ubukene buhari mu gihugu cyacu cy'uburundi dorari ijana ubu ziri ku bihumbi amajana ndwi na mirongo itanu ego urumva ni ikibazo nk'ubu afise ibihumbi icumi uno munsi ntashobora guhahira abana mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima tugezwaho na mugenzi wacu eugenie mukankusi kurya byinshi cyane ndetse kenshi bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga cyo kimwe no kurya duke cyane byombi ni ibimenyetso by'uburwayi bufatiye ku kurya uburwayi bufatiye ku kurya bufatwa nk'ikibazo cyo mu mutwe ni imyitwarire idasanzwe mu bijyanye n'imirire igira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu haba mu mubiri cyangwa mu marangamutima nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku buzima oms indwara yo kubura ubushake bwo kurya izwi nka anorexiya iyo kuryagagura izwi nka burimiya ndetse n'indwara yo kurya byinshi cyane bidasanzwe izwi nka binge eating ni zimwe mu ndwara zifatiye ku kurya ziganje ku isi kandi abantu bagera kuri miliyoni mirongo irindwi barwaye izi ndwara cyane cyane mu bihugu bikize cyakora izi ndwara ziragenda ziyongera no muri afurika aho inzego z'ubuvuzi zo mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aringaniye akenshi usanga zititeguye kuba zasuzuma izi ndwara cyangwa ngo zizivure izi ni indwara zisaba ubuvuzi bwisumbuyeho abahanga mu ibonezamirire bavuga ko indwara y'imyitwarire mibi mu mirire ari uburwayi bwo mu mutwe buza bushaka gufasha ubwirinzi bw'umubiri guhangana n'ubwihebe cyangwa agahinda gakabije mu bimenyetso bya nyinshi mu ndwara z'imyitwarire mibi mu mirire harimo kugira ubwoba bwo kurya hakaba ibyo urya cyane birenze urugero kandi ukabikora mu kanya gato It comes in different forms and uh, also in biza mu buryo bunyuranye no mu bigero binyuranye by'imyaka wenda tubyerekanye neza ni uko bishobora kuza mu byitwa binge eating ibi ni igihe umuntu arya ibiryo byinshi cyane akabikora nk'uburyo bwo guhangana n'ukwiheba kwe cyangwa agahinda gakabije uburyo bwa kabiri ni ugutinya cyangwa kwirinda kurya byiganje ahanini mu ngimbi n'abangavu nashan avuga ko ibintu nk'ibi bitizwa umurindi no gukoresha cyane imbuga nkoranyambaga cyane cyane ku bantu batuye mu mijyi ingorane mu by'ubukungu se ndetse no kwihatira kwigana imico y'uburengerazuba bw'isi there is this perception of a perfect person or a perfect body in the social media hari imyumvire yo ku mbuga nkoranyambaga y'uko umuntu uboneye cyangwa umubiri uboneye ugomba kuba usa kuryagagura nta kurobanura utitaye ku ibonezamirire imibereho yo kumara igihe kinini ahantu hamwe nta gukora siporo cyo kimwe n'ibintu byangiza bikabije mu biribwa nibyo birimo guteza nyinshi mu ndwara bita izifata ku mibereho Kama hii ni juisi ambayo iko na jugu karanga, iko na korosho, iko na mbegu za malenge na ndizo.
urugero uyu mutobe urimo ubunyobwa imbuto za kaju inzuzi z'igihaza hiyongereyeho n'ibi byatsi byose ubona hano ushobora no guhekenya izi nzuzi z'igihaza nazo zikungahaye ku ntungamubiri nka zinc magnesium na calcium dukeneye cyane mu mibiri yacu tariki ashimangira ko iki ari cyo gihe ngo abantu bagabanye kurya amafunguro yatunganyirijwe mu nganda ahubwo bafungura ibiribwa gakondo by'umwimerere ibyo bibamo isukari nkeya n'ibinyamavuta bike
florence ito ni umuhanga mu ibonezamirire wo muri ghana aratubwira byinshi ku ndwara zifatiye ku kurya uburyo zigira ingaruka ku barwayi bo muri afurika ndetse n'icyakorwa Eating disorders, they are medical condition.
indwara z'imyitwarire mibi mu mirire ni uburwayi bushobora kuvurwa akenshi ni uburwayi bwo mu mutwe buzitera ni indwara zo mu mutwe ziza zikomeye cyane kandi zishobora guturuka ku mpamvu zishingiye ku tunyangingo sano izishingiye ku bidukikije cyangwa kuri byombi zirangwa ahanini no kugira imyitwarire idasanzwe mu by'imirire kandi iteje akaga ku buzima hari amoko anyuranye yazo ariko amenyerewe cyane ni anorexiya irangwa no kurya gake cyane bigira inkurikizi zabyo mu myitwarire hanyuma kandi dufite iyindi burimiya ariyo kurya byinshi bikabije kandi mu gihe gito nabyo bikurikirwa n'ingaruka zabyo mu myitwarire hari kandi n'indwara zo kutabasha kwigenzura mu mirire aho abantu barya cyane mbese bakaba badashobora kugenzura impamyi cyangwa ubushake bw'ibyo kurya indwara z'imyitwarire mibi mu mirire ni zimwe mu ndwara zo mu mutwe niba rero umuntu atanemera ko ari indwara ari ikibazo gikeneye gukemurwa aho biba bigoye aba ari imbogamizi mu kubivura rero imwe mu mbogamizi zikomeye ni ukwemera ko iyo ari indwara hanyuma ukanemera gukurikira gahunda y'ubuvuzi icyo ni cyo twifashisha mu buvuzi kandi cyiza ni uko indwara z'imyitwarire mibi mu mirire zivurwa kandi zigakira burundu ariko mu gihe utaremera ko ari indwara aho ntiwanabasha kuvurwa mu bijyanye n'umuco hari imigenzo ishingiye ku muco ishishikariza imirire idasanzwe usanga abantu bitega ko ugomba kuba ufite ingano runaka y'ibiro ukaba witezweho kurya ingano runaka y'ibiryo hashingiwe ku gitsina no ku bantu murimo gusangira mu muco rero dufite imigirire isunikira abantu kugira imyitwarire mibi mu mirire batabizi hanyuma kandi haza n'igitutu cya sosiyete cyane cyane abantu bagikura abakiri bato hari ibiro baba bitezweho hari ingano y'ibiryo baba bitezweho gufungura ku buryo buri gihe bagwa muri icyo gitutu kandi ibyo bishishikariza imyitwarire mibi cyangwa itaboneye mu by'imirire bitewe rero n'uko ari indwara y'umubiri kandi n'iyo mu mutwe ivurwa muri ubwo buryo bwombi isaba uburyo bwo gukorera hamwe mu kuyivura ukeneye umuganga usanzwe ukeneye n'umuganga w'indwara z'imitekerereze hanyuma ugakenera kandi n'uhugukiwe n'imirire wagufashe mu kuboneza imirire indwara z'imyitwarire mibi mu mirire zafata buri wese abana abakuze abakire abakennye kuri benshi zigaragaza binyuze mu kunanuka bikabije cyangwa kubyibuha bikabije ariko kandi hari n'abantu bafite umubyibuho uringaniye bakaba bafite izo ndwara z'imyitwarire mibi mu mirire abazirwaye bibashyira mu byago kuko bituma bibasirwa byoroshye n'ubundi burwayi
ese utekereza ko indwara zifatiye ku kurya ziganje muri afurika usanga se ari iki cyakorwa mu gufasha abafite nk'izo ndwara ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri kameruni kuri iyi ngingo
indwara z'imyitwarire mibi mu mirire ni uburwayi ni uburwayi bwo mu mutwe aho imyitwarire y'umuntu ku biribwa ndetse n'ibiro bye bihungabana urugero twabonye nk'iyitwa anorexiya novosa aho umuntu ageraho ananuka bikabije kubera gushaka kugumana umubiri unanutse akirinda kurya ibintu bimwe na bimwe
icyo ntekereza iyo numvise bavuga indwara y'imyitwarire mibi mu mirire ni uburyo abantu baryamo barya bikabije ibyo rero bikabatera kubyibuha bikabije sinabasha kubisobanura kubera ko uburyo baryamo ari nabyo bibatera kubyibuha cyane rimwe na rimwe bibatera uburwayi
imyitwarire mibi mu mirire ni uburwayi bwo mu mutwe butera abantu kurya byinshi cyangwa se kutarya na duke
yegera hari muri afurika yewe no muri kameruni dushobora kubona abantu benshi bayirwaye mu bitaro iyo tugeze kwa muganga ahari abantu benshi bazanwayo kubera bafite umubyibuho ukabije umuvuduko ukabije w'amaraso n'ubundi burwayi bwinshi bufatiye ku myitwarire mibi mu mirire
ngendeye ku bushakashatsi bwanjye bunyuranye aho nyura hose mbona abantu babaswe n'ibiryo abo ni abantu baryagagura buri kanya mu gitondo nyuma ya saa sita ku mugoroba mbese aho baboneye ibiryo hose bakumva bagomba guhita barya hari n'abandi bantu bo batarya na busa bashobora kumara igihe cy'umunsi cyangwa se umunsi wose batariye kandi ntibagire ikibazo babigiraho rero ni uburwayi bwo mu mutwe kandi mbona rwose ari ikintu gihari muri afurika For me, I can help people by advising them.
njyewe nagira abantu inama yo kurya mu buryo buboneye bakarira ku gihe atari buri kanya kuko ibyo bibatera kubyibuha bikabije ariko kuri bamwe bituruka ku ruhererekane mu miryango no mu tunyangingo ndangasano For me, what can be done to help those people?
njyewe numva icyakorwa mu gufasha abo bantu icya mbere ni ukubashyira ahantu batazemererwa kujya bafata ibyo babonye byose ngo babirye bagahabwa ibibakwiriye For me, what can be done to help those people is first of all sensibilize people.
ku bwanjye icyakorwa gufasha abo bantu mbere na mbere ni ugukangurira abantu kumenya iyo ndwara kubera ko dushobora kuba muri twe turwaye tutanabizi ko turwaye rero tudasobanukiwe ibijyanye n'indwara abantu ntibabasha kumenya akaga iteje ikindi nibwira ko cyakorwa ni ugutegura inama amahugurwa aho abantu batumirwa bakaganirizwa bakigishwa ku bijyanye n'iyi ndwara ibyo ndumva byafasha abantu kunguka ubumenyi kuri iyi ndwara yo mu mutwe bigatuma bashaka uko bajya kuyivuza
igituntu kiracyari ikibazo cyugarije ubuvuzi rusange mu bihugu byinshi kandi niyo ndwara iza imbere y'izindi mu guteza impfu nyinshi muri afurika y'epfo kuva mu myaka itandatu ubushakashatsi bwiswe beat tuberculosis bwakorewe muri afurika y'epfo ku bana n'abagore batwite bwasohoye umuti unyuzwa mu kanwa utanga icyizere ko ushobora kuba intambwe ikomeye mu rugamba rwo kurwanya igituntu cy'igikatu Ibi binini biri muri gahunda y'igeragezwa ry'imiti muri Afurika y'Epfo rishobora guhindura burundu ubuvuzi bw'indwara y'igituntu. Icyiciro gishya cy'uyu muti cyavuye hagati ya mirongo inani na gatanu na mirongo cyenda ku ijana by'abarwayi b'igituntu cy'igikatu. Abo bari biyongereye bavuye kuri mirongo itanu ku ijana bari bavuye n'icyiciro cyari cyabanje cyawo. Byongeye kandi uyu muti wakoze ku matsinda abiri y'ingenzi akunze kutitabwaho mu bushakashatsi ku buvuzi bw'igituntu.
twabonye umuti wizewe kandi ukora neza ku bagore batwite n'abana ariko twanakanguye uru rwego kuvuga ko ibi bikwiye gukorwa Abagore, abana n'abagabo bari muri gahunda y'igeragezwa ry'umuti bose bahawe umuti umwe. Iyi ni impinduka yabaye ugereranyije n'imiti yabanje nubwo igituntu akenshi cyibasira imiryango yose.
the daddy gets one uh, easy regimen to take, and then the mom gets a more papa ahabwa umuti woroheje wo kunywa mama agahabwa ukomeye kurushaho kubera ko atwite hanyuma umwana we agahabwa noneho ukomeye cyane kurenzaho papa akira nyuma y'amezi atandatu mama agakira nyuma y'amezi umunani cyangwa icyenda umwana bisaba gutegereza amezi cumi n'umunani ngo tumenye niba yarakize ibyo mu by'ukuri nibyo birimo ikibazo
Ubushakashatsi bwagabanyije igihe ubuvuzi bumara kigera ku mezi atandatu kuri buri wese.
People would say to me, Doc, I would rather.
abantu bajyaga bambwira ngo muga byaruta nkagumana igituntu cyanjye aho kumira imituma kandi kimwe cya gatatu cy'abarwayi bacu yatumaga batakaza ubushobozi bwo kumva Dogiteri Pauline Howell niwe wayoboye ubu bushakashatsi. Avuga ko uyu muti mushya ushyigikiwe n'ishami rya Loni ryita ku buzima.
ibyo bisobanuye ko ibihugu bishobora gufata inama zijyanye n'uyu muti bikawukoresha kuko uko turushaho guha ibihugu amahitamo menshi yo kwifashisha ni nako hagenda haboneka amahitamo ku barwayi bakeneye ubuvuzi Leslie Marbury ni umuyobozi uhagarariye ikigo cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga muri Afurika y'Epfo. Avuga ko ubuvumbuzi nk'uyu muti bushobora guharura inzira igana ku kugira isi izira igituntu cyangwa se nibura itacyugarijwe cyane n'iyi ndwara.
kuba waturuka mu bihugu byugarijwe cyane nka afurika y'epfo bishishikariye kugira icyo bikora ndumva afite icyizere ko dushobora guhashya igituntu Igituntu gihitana abasaga miliyoni buri mwaka. Icyakora inzobere zivuga ko binyuze mu kugisuzuma kare mu koroshya ubuvuzi bwacyo ndetse no kwagura uburyo bwo kubona imiti irokora ubuzima izi mfu zishobora kugabanuka bifatika.
iyi mukomeje gutega amatwi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze umwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini Munaenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac.
kagahanda batubiraga ko ngasirimukaraba wowe wakabonyera shoferi ntugire impungenge njye rwose uriya mudamu muri rusange wahungiye nunze ahatuye ni akazu gatoya umuntu yabaye amucumbikiye mu kari hariya imbere ok ubu nyine nitutukaho umbwire muhagarare sibyo Eh, ni hafi aho ahubwo ugenda gahoro ni muri kariya kazu kariya gafite akadinisha gato Eh, ako gashaka.
ariko se nkanda benyumba ntono nonese tuvuge ko umuryango wose wahunze mwaka kazu bahakwira se oya abamo wenyine ni umugiraneza abaye amucumbikiyemo ubwo yabonaga ari mu nzu nyine abona ntako ameze ngaha ahubwo mfasha dukuremo iyi mifuka mu modoka kera inzu uko mbonera kinze sitwayobya se oya reka reka ndahazi neza ahubwo nyine nanjye sinzi impamvu hakinze kandi yari abizi ko turi buze
yemwe aba hano mwiriweho birashoboka se ko yaba adahari hmm? buriya tujya guhagurukana ari n'amaze kumuvugisha rwose mubwira nyine ko hari ubutumwa tumuzaniye ahubwo wagira ngo ni mu nzu nta muntu wabamo uretse muhamagare numve twizere gusa ko telefone iriho Eh, iciyemo
hari telefoni irimo kuvugira mu nzu ashobora kuba asinziriye bwongera komande Alo, madamu umeze mute meze neza.
aho ntitugukanguriye se wadukinguriye tukavuganaho gato turi hano hanze Mwe mudodora nkaho umenga mushaka kumbomorera umuryango muri bantu. Mwifuza iki?
ushobora kuba wabyibagiwe ariko ni njyewe waguhamagaraga mu kanya kashize ndi kumwe n'inshuti yanjye ikomoka muri seruganda hari gurupe tubamo nyine y'ubufatanye ya hano mu karere niyo yadutumye turi kugenda dusura impunzi ngo tubashyikirize Ego ndabyibuka twavuganye mugakuva aho umbwiriye yuko uri kumwe n'uwa Seruganda.
Mm.
Mm-mm. Naciye ndabyumva ko harimo amahinyu. Aho onye wapi harimo amakenga. Hari byihishije inyuma.
amakenga Mm, mhm.
cyashaka kuvuga ntabwo ndi kucyumva neza Umva.
Eh.
Umuryango wanje uguma wugaye. Ushaka uwo muntu waba umuseruganda amvira imbere y'inzu. sinacyunze iwacu kubera i- umudugararo watewe n'abo baseruganda ngo nze gupfira ino ntibishoboka sinshobora kubyemera ibyo Ah, bankurikirane gushika ino ma ntusubire kunyabira jewe sindi nyoko ni njyewe uri kuvuga se mwese muri bamwe atari wewe ni bene wanyu uranyumvira mwese simwe mwateye iwacu irusangi ubu naho muje kuzanga iyo nahungiye ushaka guhereza ibyo mwatanguye Oh, ah, uditsi ndamubonye mada ubanza mwibeshya ahari ese wakinguye ukaza tukavuganira hano ko ari byo byiza ntibishoboka icyo ntigikunda sinugurura ndazi ko mwaje kunyica n'ubu ndabi icyatumye nyeguruka nkajya mu bandi mugiye guhura n'abandi bantu naraburonse aho nyegera noneho ndabira nk'ubu umuntu wa seruganda aramenya aho mba ubu nta mutekano ntigira namba ubu akanje karaheze
mama nta muntu ushaka kukugirira nabi rwose urumva ikitugenza hano iwawe ni ukugufasha nta kindi nigiki kimbwira kuri kuvugisha ukuri eh?
mama rwose ni umutima w'ineza utugenza pe tukaba nyine tukuzaniye n'inkunga yegeranijwe n'abantu benshi tubana muri gurupe kandi rwose harimo n'abandi bakomoka muri seruganda nabo bashyizemo inkunga yabo ndetse inatubutse wasigaye mada ndakumva neza rwose nta cyizere dufitiye kubera ko abo nkomokamo baseruganda bose ba- ibyo bagukoreye tweshyize hamwe gufatanya n'abandi muri ino gurupe kugira ngo tukwereke ko baseruganda bose ntabwo ari babi kandi mama ibihe wanyu byabaye rusange ntacyo byaratubabaje mama basi wihangane udufungure basuze tuganire tuvugane
mugende nimumvireho madasa ahubwo nta kundi reka twigendere niba ari kubishaka twari twibeshye tuzi ko wenda nawe ukeneye inkunga ariko dusanze ikibazo ufite gikomeye ari urwango wanga abantu baturuka muri seruganda bose aho bava bakagera turigendeye rwose shoferi karame ngwino ngwino mfashe iyi nkunga turayishyira abandi ntago habuze abayikeneye rwose Turabura hano.
nimugende nimugende oya nimugende reka nukuri nani kuki mutwara
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntaha tuyasoreje mbashimire mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese